Iyi mwumviriza ni radiyo ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika izaamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Rwanda mutwumvira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu i Kigali na FM mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i Karongi mu Burundi ni ku mirongo migufi metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda i Kisoro ikaze mu makuru yo kuri uyu mugoroba mugiye gushikirizwa nanje fide niyo ngabo amerika yadugije kenya ku rwego rwo gukorana mu by'umutekano rungana n'uruhabwa ibihugu byo mu ishyirahamwe otan kubera imigenderanire myiza dufitaniye ikomeye kuri kenya na amerika no ku bihugu byose byo ku isi mu gihe rero iyo migenderanire yobandanya ikomera nk'uko iriko itera imbere muri iki gihe ni imigenderanire izogirira akamaro ibihugu byacu n'ibihugu byose byo ku isi uyu nawe ni perezida wa kenya william ruto agira ati ndabashimiye cyane rwose kuba mwashoboye gutumira kudutumira kugira nze mu rugendo ruri ku rwego rw'igihugu ndabazaniye ubutumwa bukomeye bw'abanyakenya baramutsa hamwe n'abanyagihugu bose bo ku mugabane wa afurika indege zikura bimukira basaba ubuhungiro mu bwongereza zibatwara mu rwanda zirashobora gutangura kugenda imbere y'amatora rusange y'ubwongereza ategekanijwe ku itariki ya kane y'ukwezi kw'indwi general mahamad idris debi itno yimitswe mu mabanga ya perezida wa chad ibirori byitabiriwe n'abategetsi bo muri afurika gusa abasirikare ba nigeria batabaye abagore mirongo itandatu na bane n'abana bari banyurujwe n'imigwi y'inkozi z'ikibi idonido y'aya makuru yose ni mukanyisasi amakuru rero yo hirya no hino twabateguriye general mahamat idris debi itno yarahiye nka perezida wa chad ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu diane nini nahazwe no mahamat idris debi itno girons solennellement
ibirori vyo kwimika general mahamed idris debi itno nka perezida mushasha wa chad vyitabiriwe muri rusangi n'abantu baharurwa mu majana muri bo harimwo abakuru b'ibihugu umunani bose bo ku mugabane wa afurika aba barimwo perezida w'uburundi evariste ndayishimiye perezida w'uburusiya vladimir putin na perezida w'ubufaransa emmanuel macron bari mu baperezida bake bo ku mugabane wa buraya bakeje general mahamed idris debi itno ubufaransa bwari buhagarariwe n'umushikiranganji ajejwe ivy'ubudandaji n'ikoreshwa ry'ururimi rw'igifaransa frank rieste general mahamed idris debi itno w'imyaka mirongo ine mu ijambo yafashe ahejeje kurahira yemereye abanyagihugu ba chad ko igihugu agiye gutwara kizorangwamwo ubumwe bwa bose n'intwaro ibereye chers compatriotes la 5e république c'est le règne d'une nouvelle conscience banyecade mwese ino repubulika igira gatanu izoba intwaro yo guhindura ingendo n'ibyiyumviro ndabemereye ko tuzosenyera ku mugozi umwe mu ntumbero yo kubaka cade ifatanye mu nda irangwamwo amahoro izira akarenganyo kandi irondere neza abacaruka mu byerekeye gutunganya neza igihugu n'intwaro rusange ndabemereye ko nzogabanya uburyo leta ikoresha tuzogwanya ibiturire n'inyuruzwa ry'amatungo ya leta tuzoshiraho kandi uburyo bwo gukurikirana ingena amasoko ya leta ahanahanwa mu muco n'ingenda uburyo buvuyemwo bukoreshwa neza
de passation de marché public.
Perezida Mohamed Idris Deby Itno yarahiriye manda y'imyaka itanu ashatse ariko azosubira kwitoza mu kiringo kigira kabiri c'indi myaka itanu nk'uko amategeko ya Chad abimwemerera abatavuga rumwe nawe batigeze bemera ivyavuye mu matora ntibigeze bitabira ibirori vyo kumushikiriza icese igihugu urakoze diane kuri iyo nkuru tuve muri cade dukubitire muri zambia aho edgar lungu yahoze ari perezida wa zambia yagirije perezida ahari muri iki gihe akayinde ikirema ko ariko ategura kumuhagarika mu butumwa edgar lungu yashyize ku rubuga rwa facebook ku munsi wa gatatu yatangaje ko igipolisi kiriko kirategura kumuhagarika mu ijoro kumuhana iwe ku mugwa mukuru wa Zambia Lusaka ivyatangajwe na Edgar Lungu vyakurikiye ivyo asa n'uwavuze ko leta ishobora guhinduka imbere y'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ivyo yatangaje vyaranebaguwe n'abanyapolitike batavuga rumwe na leta hamwe n'abaserukira amashirahamwe aharanira inyungu z'abanyagihugu umutegetsi mukuru w'igipolisi ca Zambia Grafael Musamba yavuze ko Lungu azotumwa ko kugira asigure ivyo yatangaje bigumura abanyagihugu ibinyamakuru vyo muri Zambia vyavuze ko igipolisi kitariko gifatamina intego ivyo Lungu yatangaje vyatangajwe na Edgar Lungu ko apfungiwe icamaso imuhiriwe kandi ariko atotezwa n'igipolisi vyarateye impungenge ku vyerekeye demokrasi n'agateka ka muntu muri Zambia Lungu anebagura bikomeye leta ya Perezida Hakainde Hichilema atangaza ko ariko aratotezwa umuyobozi w'igipolisi musamba yavuze ko urwego ashinzwe ruriko ruragira itohoza tugaruke mu karere ko muri afurika mu burengero muri nigeria abasirikare baho batabaye abagore mirongo itandatu na bane n'abana bari banyurujwe n'imigwi y'inkozi z'ikibi abanyurujwe hari bari abo muri leta ya zamfara iri mu buraruko bushira uburengero bwa nigeria mugenzi wacu eugene mukankusa abandanye iyi nkuru gushimuta abantu ikivunge hagamijwe ingurane biramenyerewe mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa nigeria no muri leta zo mu gihugu rwagati aho niho uduce tw'abanyarugomo dufite ibitwaro bikomeye tuzwi mu karere nk'amabandi akenshi bibasira imidugudu yitaruye bagasahura kandi bagatwara abaturage bunyago mu ntangiriro z'uku kwezi abantu bitwaje imbunda bagabye igitero ku mudugudu wa gidani danzara uri mu karere ka zurumi ka leta ya zamfara bajyanaho iminyago abagore n'abana mirongo itandatu na bane maze basaba ingurane kugira ngo babarekure umuvugizi wa guverineri wa zamfara suleimani bala idris yatangaje ko abafashwe mpiri barekuwe kuwa kabiri nyuma y'igitero cya gisirikare ku nkambi z'amabandi muri ako karere uwo muvugizi yahakanye avuga ko nta ngurane yatanzwe ariko abaturage bavuga ko bagomba kwishyura amabandi kugira ngo barekurwe kwishyura ingurane abashimusi ntibyemewe muri nigeria ariko imiryango ikunze kuvuga ko barangije kugurisha imitungo no gufata inguzanyo bakusanya amafaranga yo kubohoza abavandimwe babo baba barashimuswe amakuru ajyanye no kubohoza abashimuswe muri nigeria akenshi ntabasobanutse neza kubera ibitangazwa bitandukanye haba ku ruhande rw'abashimutiwe ababo no ku rw'ubuyobozi mu bijyanye n'ingurane cyangwa imishyikirano n'ababa bafite abo bantu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu buseruko bwo hagati bw'isi israel yakoze ibitero byo mu kirere mu ntara ya gaza mu gitondo cyo kuri uyu wa kane mu gihe inavuga ko yiteguye gusubira mu biganiro byahagaze ku bijanye n'agahengwe n'amasezerano na hamas yo kubohoza abagizwe imbohe kugira ngo intambara ihere turacari kumwe na eugenie mukankusi ikigo cyita ku mutekano w'abaturage muri gaza cyavuze ko ibitero by'indege byo mu rukerera byahitanye abantu makumyabiri na batandatu barimo abana cumi na batanu mu mujyi wa gaza honyine umuvugizi w'iki kigo mahimud basal yasobanuye ko ibitero bimwe byibasiye inzu y'umuryango bihitana abantu cumi na batandatu mu gace ka al daraj ibindi bigahitana abantu icumi mu kigo kirimo umusigiti ntacyo ingabo za israeli zahise zibivugaho imirwano ikaze yo ku mihanda nayo yabereye mu bice bya jabariya na rafa by'intara ya gaza aho amashami y'umutwe wa hamasi n'umutwe bifatanya wa jihadi ya kisilamu yavuze ko barashe zamurutiye ku ngabo za israeli igitutu cy'amahanga mu bijyanye n'ihagarikwa ry'imirwano cyariyongereye kuri israeli no kuri minisitiri w'intebe benjamin netanyahu mu gihe ibihugu bitatu by'uburayi byavuze ejo kuwa gatatu ko bizemera leta ya palestina icyumweru cyatangiye umushinjacyaha w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha cpi asaba impapuro zita muri yombi netanyahu na minisitiri we w'ingabo kimwe n'abayobozi batatu ba hamasi ku byaha by'intambara bashinjwa israeli yarabyamaganye n'uburakari bwinshi yumvikanisha ko irakajwe n'ibyo cpi isaba kandi ivuga ko kwemera igihugu cya palestina ari igihembo cy'iterabwoba cyakora igitutu cy'imbere mu gihugu nacyo cyariyongereye mu gihe abashyigikiye ingwate zafatiwe muri gaza bongeye guteranira hanze y'ibiro bya netanyahu basaba cyane amasezerano yo kubagarura iwabo
aya makuru yo hirya no hino ku isi aya makuru yose agezwe ko mushobora kandi kuyasanga kuri wewe we akaburungu radiyo yacu vewe akaburungu komu aderese za yutube yacu igi na facebook ni voa radiyo yacu kanya twerekeze mu karere k'ibiyaga binini aya makuru tuyahere ku rugendo rwa perezida wa kenya uh, william ruto muri leta zunze ubumwe za amerika perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden na perezida wa kenya william ruto basabye abategetsi b'ibihugu bikomeye byo ku isi gufasha kugabaniriza ibihugu biri mu nzira y'amajambere amadeni abigeramiye bikomeye perezida wa kenya william ruto ari mu rugendo i washington ku butumire bukomeye bwa perezida wa amerika joe biden bubaye ubwa mbere umukuru w'igihugu ku mugabane wa afurika aronse ubutumire nk'ubwo mu kiringo kigera ku myaka cumi n'itandatu abo bategetsi bombi bariko bahaboneye akanya ko gusaba ibihugu bikomeye mu by'ubutunzi ku isi gufata ingingo zigenewe kugabanya umuzigo ukomeye w'amadeni aremeye bikomeye igihugu ca kenya hamwe n'ibindi bihugu biri mu nzira y'amajambere akamo kuko hofatwa ingingo gatewe mu gihe perezida joe biden ariko abwira ibihugu byo ku mugabane wa afurika ko amerika ishobora gukorana neza navyo kurusha ubushinwa igihugu kiriko gihiganwa bikomeye na amerika mu vyerekeye ubutunzi ubushinwa bwarongereje imitahe yabwo ku mugabane wa afurika perezida biden na perezida ruto bashaka ko ibihugu byatanze ingurane bigabanya inzitizi zihari ku bihugu biri mu nzira y'amajambere ku bijanye no kuriha amadeni akomeye cyane abigeramiye basavye kandi inzego mpuzamakungu zitanga ingurane gukorera hamwe ku bijanye no korohereza amadeni ibihugu biri mu nzira y'amajambere hamwe no kohereza uburyo ivyo bihugu biriha amadeni byafashe ibiro vya perezida wa amerika maison blanche vyatangaje kandi ko bizoha igisata c'ibanki y'isi yose giha ibihugu bikenye kurusha ibindi vyo ku isi amadeni yoroherejwe n'imfashanyo y'amafaranga miliyoni amajana abiri na mirongo itanu y'amadolari ayo mafaranga azofasha ibihugu bikenye biri mu bibazo perezida wa amerika joe biden na perezida wa kenya william ruto bagiranye ibiganiro kuri uyu wa kane bahereye hamwe kandi ikiganiro abamenyeshamakuru imbere y'uko perezida joe biden amwakira mu birori vyo gufungura mu ijoro ryo kuri uyu wa kane rero ikiganiro bariko bahera hamwe uh, uko ari bompa abo bategetsi abamenyeshamakuru kiraba muri uyu mwanya turiko tubashikiza ibiganiro muri ico gihe Uh, tukivuga kuri iyi nkuru rero imigenderanire no gukorana mu by'umutekano hagati ya Amerika na Kenya byateye intambwe ikomeye ivyo bisiguye ko Kenya ibaye umufatanya bikorwa wa mbere akomeye wa Amerika muri Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara ibiro vya perezida wa Amerika vyatangaje ko ino ngingo kuri uyu wa kane igihe perezida Joe Biden yakira perezida William Ruto wa Kenya Temistoke Mutijima aratubwira ibindi kuri iyi nkuru iki cyemezo kigira kenya umunywanyi wa mbere ukomeye wa amerika mu by'umutekano mu banywanyi bayo bo hanze y'umuryango wo gutabarana wa otani iyi ntambwe ikomeye irerekana ihinduka ry'ubufatanye bwa amerika mu by'umutekano buva mu burengerazuba bwa afurika bwerekeza mu burasirazuba bwayo ni mu gihe ingabo za amerika zitegura kuva muri nigeri igihugu cyo mu burengerazuba bwa afurika ukuva kw'izi ngabo muri nigeri kuzasiga icyuho ubu ingabo z'uburusiya zatangiye kuziba ukugenwa kw'igihugu nk'umunywanyi ukomeye wa Amerika mu by'umutekano wo hanze ya otani bigihesha inyungu za gisirikare n'iz'imari kimwe nk'ibihabwa abanyamuryango ba otani nyamara cyo ntikiba kiri mu masezerano yo gutabarana abumbiye hamwe ibihugu byo muri otani umwe mu bategetsi bakuru mu biro by'umukuru wa Amerika mu ijoro ryo kuwa gatatu yabwiye abanyamakuru ko Perezida Biden azamenyesha inteko uku kugenwa kwa Kenya icyemezo gifata iminsi mirongo itatu ngo gitangire gushyirwa mu ngiro uyu mutegetsi yavuze ko iyi ntambwe igamije kuzamura no kwerekana rwose ko kenya yamaze kuba umufatanyabikorwa wa amerika ku ruhando rw'isi hagati aho ba perezida ruto na biden barimo gukoresha ibiganiro byabo byo kuri uyu wa kane mu kunoza gahunda ya kenya yo kohereza abapolisi igihumbi muri haiti igihugu cyo mu karere ka karayibe cyazahajwe n'akajagari gaterwa n'udutsiko tw'amabandi n'abagizi ba nabi uyu ni umugambi leta ya amerika yemeye gutangamo inkunga ingana na miliyoni magana atatu z'amadolari nyamara ishyirwa mu ngiro ryawo ubu rihanganye n'ingorane zikomeye za politiki n'iz'amategeko muri kenya ubutumwa bw'igisirikare cya kenya muri haiti kandi bwari bwatindijwe ubwo udutsiko tw'abagizi ba nabi twigaruriraga igihugu igihe wari umuyobozi wacyo ariel henry yari mu ruzinduko muri kenya bwana henry yeguye ku buyobozi mu kwa kane kandi ntaragaruka mu gihugu umutegetsi muri perezidansi ya amerika yatangaje ko perezida ruto ahura na minisitiri w'ingabo riod austin ndetse na minisitiri w'ububanyi n'amahanga antony blinken bakaganira kuri ubu butumwa gusa ntiyijeje niba hari ikiza kugerwaho uyu mutegetsi yagize ati iki rwose ni igice cy'ubufatanye bugikomeza kandi ibiro by'umukuru w'igihugu white house kuri uyu wa kane byasohoye urutonde runini rw'amasezerano yerekeranye n'umutekano ayarimo arebana n'amahugurwa n'imyitozo ya gisirikare hakabamo n'ay'ubufasha mu micungire y'impunzi hari kandi n'ay'ishoramari rya amerika mu rwego rw'umutekano rwa kenya nyuma hakazayo kongera umuhate mu kurwanya iterabwoba binyuze mu kongera uburyo bwo guhanahana amakuru hejuru y'ibyo byose hazayo inkunga ya kajugujugu cumi n'esheshatu z'intambara n'ibimodoka bya gisirikare ijana na mirongo itanu bidatoborwa n'amasasu amerika kandi yiyemeje gutanga za miliyoni z'amadolari ku bintu ibona ko ari ingenzi cyane ku iterambere rya kenya ibyo birimo demokarasi ubuzima uburezi ubuhanzi n'umuco imicungire y'ikirere ubucuruzi n'ikoranabuhanga aha hazamo kandi na kimwe mu bintu perezida william ruto yari yavuze ko aricyo ashyize imbere muri uru ruzinduko rwe rw'iminsi ine muri amerika icyo ni ugukora iyo bwabaga hakaba ivugurura ku mwenda uremereye ibihugu bya afurika bibereyemo igihugu gitanga inguzanyo nini ku isi ari cyo ubushinwa nyamara urutonde rurerure rw'ibyo amerika yiyemeje ntiyabonekaho imishinga yo kubaka imihanda amateme n'inzira za gari ya moshi ibyo abategetsi ba afurika bakunze kugaragaza ko bakeneye ngo bibashe guhuzwa n'umubare w'abaturage babo biyongera ubutitsa kuri bene iyo mishinga naho bahitamo kugana umushinga wagutse wa Belt and Road Initiative w'Ubushinwa bufata Afurika nk'umugenerwabikorwa w'imena w'ishoramari ryawo ku isi ringana na tiriyari y'amadolari ibi abasesenguzi bavuga ko byerekana imyifatire mishya ya Afurika mu gihe demokarasi nto y'ibihugu byayo imaze gukura nta n'ikinyejana gishize byigaranzuye ubukoloni aba bavuga ko bigaragara ko mu isi yuje uguhiganwa hagati y'ibihugu by'ibihangange ibihugu bya Afurika bishaka kuba hagati ntibigire aho bibogamira Cameron Hudson ni umushakashatsi mu ishami rishinzwe Afurika mu kigo gikora ubushakashatsi ku mutekano na politiki mpuzamahanga cy'i Washington aganira n'ijwi rya Amerika yagize ati nibwira ko abategetsi benshi ba Amerika ibi babibona nk'umukino wo kunganya muri kwa guhanganira ijambo kw'ibihugu by'ibihangange ibihugu bya Afurika byo si uko bibona mu by'ukuri byo bibona inyungu yo gukorana n'ubushinwa ku bucuruzi yo gukorana n'uburusiya ku mutekano no gukorana na amerika ku iterambere kandi nta kuvuguruzanya bibona muri iyo mikorere ntekereza ko kugeza igihe amerika izumvira ko yakwihanganira cyane kubona umubano wayo w'akadasohoka yubaka n'ibihugu nabyo bishobora kuwugirana n'ibindi naho ubundi bizayigora rwose kuganira ngo yumvikane na byinshi muri ibi bihugu ku buryo bwo gukomeza imibanire
radiyo ijwi rya amerika washington dc umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza rishi sunak yatangaje ko indege zikura bimukira basaba ubuhungiro muri icyo gihugu zibajana mu rwanda zitotangura kugenda imbere y'amatora rusange yategekanijwe ku itariki ya kane y'ukwezi kw'indwi uyu mwaka mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yavuganye na Venuste Nshimiyimana umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika ari Londres mu Bwongereza abanza kumubaza igituma igitutu ku basaba ubuhungiro muri icyo gihugu ciyongeye cyane muri iki gihe
birumvikana yuko rishi sunak avuga yuko aya matora yakomatanya no kohereza bimukira n'abasaba ubuhungiro mu rwanda kubera yuko gahunda yaratowe yabaye itegeko ku buryo rishi sunak ayifata nk'intsinzi igaragara igaragariza abongereza ko agiye kubageza ku cyo bifuje cyo gukumira bimukira bakomeza kuza baza mu bwongereza baba baturutse mu bufaransa aho bagera bakabona kuza mu bwongereza kuva rero boris johnson yaba minisitiri w'intebe kugera kuri turayiz turasi na rishi sunaki bose babwiye abongereza yuko bashaka gusubiza kino kibazo cy'abimukira baza ku bwinshi bazi mu bwongereza akabikomatanya n'aya matora rero kubera ko aya matora aravuga bwongereza nakora nagaragaje ko mfite umugambi wo kurwanya kino kibazo cy'abimukira noneho ni munantore bikaba ari nayo mpamvu yatumije aya matora yahutihuti yagombaga kuzaba mu kwezi kwa cyenda cyangwa se ukwa cumi na kumwe ariko aravuga ati ubu ngubu abaturage baracyafite ako kantu ko maze kubona ririya tegeko aragira ngo rero afatirane bamwe bari bamuteze bibwira ko bazamutsinda nawe akavuga ati bishobokeye nabatsinda nkoresheje niyo turufu yo kohereza abantu mu Rwanda uretse se impande z'abanyapolitike zitavuga rumwe ikibazo cy'abimukira gihangayikishije abaturage b'ubwongereza ku rugero rungana iki ku buryo yakibona nk'intsinzi ikomeye muri rubanda nakubwira ko ari gahunda ni gahunda abaminisitiri batatu b'ubwongereza bagiye bashyira imbere muri politiki yabo gahunda abaminisitiri bagera kuri bane umutekano bashyize imbere bavuga bati abaturage tuzabakiza bano bimukira birumvikana rero yuko kino ni ikibazo kiraje ishinga abaturage ku buryo na rishusho nakibwira ko bashobora kumutora bitwaje yuko afite umugambi nyawo wo gusubiza kino kibazo cy'abimukira n'abasaba ubuhungiro ni ikibazo kitavuzweho rumwe haba mu bwongereza imbere haba no hanze yabwo ubona nibatangira kujyanwa mu rwanda hari ingaruka bishobora kuzagira haba ku isura y'igihugu mu ruhando rw'amahanga cyangwa umutekano cyangwa imyitwarire y'abaturage bacyo imbere ruhando rw'amahanga byo bishobora kuzagira akantu k'agatotsi gato kabaho kubera ko uzi ko ubwongereza ari kimwe mu bihugu byari ku isonga mu gushyiraho urukiko rw'umuryango w'uburayi rurengera uburenganzira bwa kiremwamuntu ibyo rero bagasanga ko kugira ngo ubwongereza buve mu bihugu byafashe iya mbere bigashinga urwo rukiko rusigasira uburenganzira bwa muntu kugira ngo gusa bwohereze abimukira mu rwanda ibyo nabyo bibangamiye uburenganzira bwa muntu nyirizina ikindi nakubwira ko kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo ine n'umunani hasinywaga amasezerano mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa kiremwamuntu ubwongereza nabwo bwari ku isonga bakaba rero bavuga bati ubwongereza nyabuneka ni mugume aho mwari muri kubera ko ndakubuza ko rishi sunaka yavuze ko nibiba ngombwa azava muri urwo rukiko kugira ngo abumbatire ubusugire bw'igihugu cye mu kohereza abimukira aho ashatse naho rero ku baturage bo mu gihugu bo nakubwira ko abaturage b'abongereza n'abaturage bifuza yuko uburenganzira bwa muntu bwubahirizwa n'abaturage bavuga bati uje mu mwakire nk'umuntu abaturage bazakomeza kuvuga yuko atari byiza nubwo bwose ari mu mategeko no mu nyandiko biragaragara ahandi nakubwira ko abaturage bakira baba basanze babimukira bakabakirana urugwiro iby'amatora nta umenya aho bishya bishyira biramutse bibaye ko yaba rishi sunak cyangwa ishyaka rye ridatsinda amatora hagatsinda bakeba ubona uyu ari umugambi ushobora gusubira inyuma cyangwa bikaba byaburizwamo
nakubwira ko kirisitamer w'ishyaka ry'abakozi yavuze yuko naramuka atsinze uyu mugambi utazigera ushyirwa mu bikorwa ndetse uyu munsi kubera ko ejo kuri uyu wa gatatu niho rishi sunak yatangaje ko amatora agiye kuba bose babyutse kuri uyu wa kane biyamamaza kirisitamer yatangiriye mu ntara ya kent mu karere ka kent kari mu majyepfo y'uburasirazuba bw'ubwongereza ahinjirira babimukira bakoresheje amato mato naho yavugiye yuko igihe kigeze kugira ngo ibintu bihinduke kandi akajagari gashire kubera ko niba abantu babona ko ashobora gutsinda niyo mpamvu rishi sunak yavuze ati iyi gahunda izashyirwa mu bikorwa n'indamuka nsinzi venuste nshimiyimana i londres mu bwongereza reka ngushimire cyane icyo kiganiro uhaye abaduteze amatwi urakoze cyane jofre mutagoma muhandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika izamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda eugene barikana yahoze ari umushingamateka asaba kuvanwa mu munyororo barikana yaciriwe umunyororo w'imyaka ibiri yagiriwe icyaha n'icyaha cyo gutunga ingoho mu buryo butandukanye n'amategeko inkuru ya eric bagire ubusa ubushinjacyaha bwabwiye urukiko rw'ibanze rwa nyarugenge ko kwa barikana hafatiwe grenade yo mu bwoko bwa sitike iri kumwe n'ububiko bw'amasasu icumi buvuga ko byamenyekanye igihe uregwa yimukaga akagurisha inzu ye na bimwe mu bikoresho byari biyirimo busobanura ko iyo nzu yari mu mudugudu w'amahoro akagari ka kivugiza mu murenge wa nyamirambo mu bikoresho barikana yemeza ko yagurishije avugamo akabati kaguzwe n'uwitwa hitimana ubushinjacyaha buvuga ko hitimana yakagejeje iwe agafunguye asangamo izo ntwaro buvuga ko yahise ahamagara barikana amumenyesha iby'izo ntwaro busobanura ko barikana yamusabye kuzijyana mu rugo yari yakuyemo akabati akazishyira imbere y'igipangu mu ndabo ubushinjacyaha bukavuga ko abakozi bari bagarutse kwikorera ibindi bikoresho byari byasigaye umwe muri bo yabonye izo ntwaro mu ndabyo ubwo yashakaga igitambaro cyo guteruza akabati k'ibirahure ngo bitamukeba ubushinjacyaha bukavuga ko abo bakozi bahise bahuruza inzego z'umutekano afashe ijambo yiregura bwana eugene barikana yahise yemera icyaha atazuyaje agisabira imbabazi avuga ko haba mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha atigeze aruhanya barikana avuga ko kuba izo ntwaro zarasanzwe iwe ari ibyago byamugwiririye nk'uko yabibwiye umucamanza yavuze ko atigeze atunga intwaro kuko mu magambo ye umuntu atunga ikintu agifitiye umugambi runaka yabwiye umucamanza ko amaze imyaka mirongo itatu akorera igihugu kandi ko mu mirimo myinshi yakoze yabanaga n'abasirikare yashimangiye ko kuba ibyo bikoresho byarasanzwe iwe byaba byarahageze mu gihe yari perefe w'icyahoze ari perefegituro ya kibungo mu burasirazuba bw'u rwanda avuga ko muri ibyo bihe iwe habaga abasirikare bari bashinzwe kumurindira umutekano yumvikanishije ko nawe ubwe yari yarahawe imbunda nto yo mu bwoko bwa masotera barikana avuga ko nta makuru yari afite kuri izo ntwara ashinjwa avuga ko bazisanze mu kabati gashaje kabaga mu bubiko bw'ibikoresho atari agikoresha byiganjemo imyenda utubati intebe amakaziye y'inzoga n'ibindi ku mwanzuro wabwo ubushinjacyaha bushingiye ku miterere y'icyaha burega uyu wahoze ari intumwa ya rubanda mu nteko ishinga amategeko n'uburyo yitwaye ubushinjacyaha bwamusabiye igifungo cy'imyaka ibiri muri gereza agira icyo asubiza ku cyifuzo cy'ubushinjacyaha barikana yaranzwe no gutakamba yabwiye umucamanza ko mu myaka mirongo itatu akorera igihugu nta mugambi mubisha yigeze akigirira ku buryo ubuzima bwe bwasoreza mu buroko mu magambo yagize ati sindi umugambanyi sindi umwanzi w'igihugu sindi igisambo cy'igihugu n'ibyangwiririye nyuma yo kuvuga ayo magambo barikana yananiwe kwihangana ikiniga kiramwegura araturikarira mu cyumba cy'urukiko umwitegereje yasaga n'uri mu ntekerezo zidashira nta burinzi budasanzwe yari yashyiriweho kandi nta n'umwunganizi mu mategeko yari afite ubushinjacyaha bumurega icyaha kimwe cyo gutunga intwaro mu buryo bunyuranije n'amategeko nyuma yo kumva imiburanire ku baburanyi bombi umucamanza yatangaje ko azafata icyemezo ku itariki ya makumyabiri n'icyenda z'uku kwezi aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali urakoze eric mu rutonde rw'inkuru zihariye zisobanura amatora muri amerika uno munsi turabira hamwe ingene abashobora kuba abakandida mu kibanza cy'umukuru w'igihugu muri amerika joe biden wo mu mugambwe w'abademokarate na donald trump wo mu mugambwe w'abarepublikani bariko bahiganira amajwi y'abagore thomas kamirinda araduha ibindi kuri iyi nkuru abagore n'abakobwa bageze mu kigero cy'imyaka yo gutora barenze kimwe cya kabiri cy'abaturage bose bari muri icyo kigero niyo mpamvu ntawe ushobora gutsinda amatora batamufashije ni nayo mpamvu kandi ushaka amajwi yabo agomba kwita ku bibahangayikishije mu matora y'uyu mwaka ikibazo kiri ku isonga ni icy'amategeko arengera uburenganzira bwabo bwo gukuramo inda ku bushake n'imyororokere kimaze imyaka ibiri cyarafashe intera ndende mu mihanda abaturage ibihumbi n'ibihumbi ntibasiba kwigaragambya mu nkiko inteko zishinga amategeko za leta zigize igihugu no muri gahunda z'abiyamamariza imyanya y'ubutegetsi muri iki gihe leta zirenga makumyabiri kuri mirongo itanu cyane cyane izifite abategetsi bakomoka mu ishyaka ry'abarepublikani zashyizeho amategeko abuza gukuramo inda mu buryo butandukanye cumi n'enye muri zo zo zibuza rwose guhirahira na gato gukuramo inda uko byagenda kose naho leta ziyobowe n'abakomoka mu ishyaka ry'abademokarate zafashe ingamba zo kurengera uburenganzira bwo gukuramo inda muri aya matora leta zimwe na zimwe ndetse zizashyira muri referandumu uburenganzira bwo gukuramo inda twavuga nka florida mu majyepfo y'igihugu maryland na new york zo zombi ziri mu burasirazuba nubwo ikibazo cy'amategeko arengera uburenganzira bwabo bwo gukuramo inda ku bushake n'imyororokere kiri ku isonga si cyo cyonyine giteye impungenge abagore iby'ubukungu ubuvuzi n'ubwicanyi nabyo biri mu bibaraje ishinga kimwe n'abandi baturage bose ba leta zunze ubumwe za amerika muri uyu mwaka w'amatora kuri rebecca jensen wo muri leta ya minnesota mu burengerazuba bw'igihugu perezida joe biden niwe ushobora gufata ibyemezo by'ingirakamaro
ibirebana n'ibidukikije birakomeye cyane ubukungu n'ubuvuzi nabyo ni ibibazo bikomeye ndi umuforomokazi ndacyabona cya kovide aho nkora nyamara abantu bahora bavuga ngo twayisohotsemo siko biri turacyayirimo ndatekereza rero ko kugira muri mezo blanche umuntu wemera siyanse ari byiza
naho julie benb wo muri leta ya nevada nayo yo mu burengerazuba bw'igihugu ashaka ko donald trump atsindira manda ya kabiri nyuma y'iya mbere yamaze imyaka ine kuva mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi kugera mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe
yakoze neza mu by'ubutunzi nta ntambara yigeze ibaho ari ku butegetsi hari umutekano mu gihugu hari amahoro twese twari dufise ubuzi esanse yari izimbutse yari igitangaza pe akunda igihugu uciwe ni umuntu mwiza afise umuryango mwiza tuzomutora azotsinda
mu byo biden akora kugira ngo akurure amajwi y'abari n'abategarugori yashinze muri maison blanche ishami rishinzwe ubushakashatsi ku buvuzi bwabo
aha rero niho turangirije amakuru twari tubafitiye muri aka kanya mugire ibihe byiza kuri mikoro mwari kumwe nanjye fidele niyo ngabo amajwi y'ibiganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije yashyizwe hamwe na nadia taha tubikamaganiye rero tubifuriza kuroranirwa mu byo murimwo naho ubutaha